my correct people, no be small tin i dey hear as i hear dis gist me when be say i wan do one or two video as i hear dis gist now say no make i come slide down so people fit still day when they never hear them. I like you, my people. They say all the whole this thing when wey kabiyesi go do for where he go They say di gods no gree accept as i hear this one now say hey I'm waiting they happen They say because of say some things they shall for a palace. Say see no and he come say see no and he come he come do like say he come uh, do like say he no know wetin they happen my people. Yeah, as I hear this on the song is cho e me oh. Me I don't concrete understand again. i can't see many many people where they leave comment if i don't do small one i go read the comment when people leave to talk their own opinion for dear my people. make we enta wetin carry us come my people, they say di gods They don they smile with caviarcy See all this one wey caviarcy they do so say now the people for inside the di eh, this thing The people when e dey inside palace with caviecy na dem know wetin they happen my people. say then, only of ife no dey smile at all say because now seven days na im spend for that place see they go there before now it has never been like that. so this one now when he can't go can't come back They call dey tell and say di secretions abi wetin dem they call am When he go do for there they come They talk say the gods not receive am di tin e get as e be for here my people. pipo alejo eh subscribe oh, my people. welcome to my channel so happy sunday to every one of you please if you never subscribe subscribe follow me and eh, follow me for my second channel subscribe and again make you follow me for my facebook page boss corners blog May you follow me like the video anything when i put there god will bless you now, my people. let's say the thing when they happen right now for if a palace say for di time of im memorial say they never hear this kind tin before when it come dey happen now say now im make am anytin wey they do as see go these seven days when e not see outside e not see sun you understand i no know whether kabiyesi sef they eat food they say the gods You know they happy because this kind thing not be waiting. They go do finish then the gods no go they happy because several days you no go see sun you no go shave you no go see all year you go just peace you go just dey there ah my people. e get as a e be You go see come back again dem come say the gods reject the prayers like person go go mountain go pray for you say god god god don reject person prayer na so e be na because as a christian there is christian there is native way everybody get wetin e believe so na like na like that him be so so dem come say kabiyesi no generally he no dey happy because as he hear this one so when he turn round that tree as he come hear the gist say di gods no want e no accept wetin e go do e dey come surprise caveatsi now now dem come dey find solution now dem never still get solution everywhere don maze no be small thing dey happen to oh, my pipo as i did gist eh no be <laughs> i go far. my pipo caveatsi now eh, na be di 44 ori of ife wey e don rule for ile ife land. dem say nothing of such like this don happen before say this one sef dey shocktalize all of dem my correct people. na so i take see dis gist o for social media now i bring am come becos not be everybody dey go everywhere so now i say okay make i come tok am make we torchlight am together for here my people, dem say this circulation wen caviarcy enter. dem say na for caviarcy to go there go pray to god uh, god the gods so that everything when that they do for ile you go pray for the to the gods you go pray for ile you go pray for the kingdom you go pray for Yoruba land not be only ile you go pray for all the world not be only eh, our country all the whole world I na e Kabiyesi go pray to so right now as me and una dey talk so that is e as they don't do this prayer so say the gods country, you no still accept make una hear o oh, how the content know Now i want come tell una right now dem said I forgot to protect kabiyesi protect the children of yoruba land di children of ife land di whole world Now im go pray for Now like say god no the gods no gree answer kabiyesi the gods no answer but god go answer now. abi dem say na becos of the matter wey e dey for ground o na im make the gods now dey reject all the prayers wey kabiyesi dey pray dem come dem come reject am my people. make i the place wey i for see dis video some people put dem react to am make i see wetin dem talk for here This one say how can oni accept twins forcefully taken by Toby Philip from their biological parents. Hmm. And wow, some people still mumusha. I swear to God. Hmm. Another person say Ooni oh, should desist from wasting Queen Naomi's time. He should set Queen Naomi free traditionally while he continue with his toxic Ifa wives. meanwhile nobody be help am marry queen naomi you understand if you con leave queen naomi anyway he said, how can ifa wife bring in their ex into the palace ah into the palace and also having uh, conjure delay with them." while the only pre ten d as if their adomine behavior are normal thank god for Queen Naomi's uncle he uncle Ade Ade adamant behaviour that made everybody to know that the Ooni is not willing and preparing to relocate to the toxic relationship toxic women with his in his if ife hmm. awa it's a shame that the king loves the kerewa he most immediately he came out and first thing he did is to kerewa with kerewa with the uh, mother of the uh, i no wan talk children alejo like you guys always say i hope it's not true na wa o person wey dey do something dey kerewa This thing when kabiyesi go do so e no dey kerewa e no fit wear am dis uh, traditional things that they do kabiyesi know they care.